bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho irya nino kw'isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse diane tuyahere kuyavugwa muri somaliya abarwanyi bashigikiwe na leta barishaye barisha ba al shababu bashika kuri mirongo ine na batanu bongera baca imitwe bamwe muri bo abantu batatu babibonye babivuze byo ku munsi w'imana mu gihe abanyagihugu bo mu ntara zo hagati bahagurukiye rimwe bafata ibigwanisho kugira bagwanye iterabwoba bafashijwe n'abasirikare ba leta abo ba al shababu baciye imitwe ku munsi wa gatandatu inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye mu ntara ya hirane iri muri leta ya hirishabere aha hamaze uku kwezi habera imirwano hagati ya al shababu n'imirwi y'abitwaje ibigwanisho ikorera ikorana na leta nkuru ya somaliya al shababu umuhari ushimikiye ushamikiye kuri al qaida uriko urwana na leta kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu abanyagihugu bavuga ko al shababu wongereje ibikorwa byo guturira amazu yabo gusambura amariba y'amazi bavomamwo wongera wica n'abasivile waciye imitwe mu ntara ya hirani umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri somaliya ahmed mwalimu fiki ntiyashimye kugira icyo ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abanyagihugu eka n'umuvugizi wa al shababu ntiyabonetse kugira agire icyo abivuze ko ariko mu ntango z'uku kwezi abagwanyi ba al shababu barishe abasivile cumi n'umunani bongera baturira amakamyo atwara imfashanyo zibagenewe mu kwezi k'umunani naho bishe abantu barenga mirongo ibiri mu gitero bakoze ku ihoteli k'umurwa mukuru mogadishu k'umurwa mukuru k'umurwa ku mugabane wa buraya ishyirahamwe ry'abagira neza ryo muri esipanye ryitwa open arms mu cyongereza ryaratabaye abantu amajana atatu na mirongo irindwi na babiri bariko barondera kujabuka mw'ibahari mediterane kugira bashike ku mugabane wa buraya bari mu bwato iryo shirahamwe rivuga ko ryatoye umwe muri bo yapfuye yishwe yishwe n'abakora ibikorwa byo kubafasha kujabuka batanze amafaranga uwuserukira iryo shirahamwe open arms rora ranuza ejo kuw'imana yavuze ko ubwo bwato bukiri mw'ibahari burondera aho ikivuko buhagarara ko nabo naho n'abo bantu bwatabaye bamwe muri bo bararwaye kubwo kubura amazi mu mibiri kubwo kumara iminsi myinshi mu mazi bataronka icyo bafungura hamwe n'icyo banywa
washington ijwi rya amerika ku ntambara iriko irabera muri ikirere ikirere ryo ku munsi w'imana yari mu bikorwa byo kuzura bafiriye mu ntambara mu gisagara ca iziyumu no mu bindi bisagara byo mu buraruko bushyira ubuseruko byahora mu minwe y'abasirikare b'uburusiya umukuru w'igisagara ca iziyumu valeri marchenko yabwiye ibimenyeshamakuru ejo kuw'imana ko ibisigarira by'abo bantu batogwa bica bitwagwa mu gisagara ca kharkive perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ku munsi wa gatandatu ko hatowe ivyemeza bishasha ko abasirikare bishwe muri iziyumu babanje kuborezwa igufa iziyumu ni kimwe mu bisagara birenga mirongo ibiri ukraine ivuga ko yigaruriye mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya kharkive abategetsi ba ukraine bavuze mu ndwi iheze ko hatowe ibiziga by'abantu amajana ane na mirongo ine by'abasivile bahambwe mu kinogo rusangi bavuga kandi ko iki ari ikimenyamenya cy'uko hakozwe ibyaha byo mu ntambara uburusiya ariko bwama bwahakanye ko bwishe abasivile mu ntambara igiye gukwiza amezi indwi burusiya kandi ntacyo buravuga ku binogo rusangi byahambwemwo abo bwagirizwa ko bwishe hanze y'umugabane wa afurika kandi ni ku ishyirahamwe mpuzamakungu oni aho oni yongeye gusaba ishimitse iyugururwa ry'amashuri yisumbuye y'abakobwa muri afghanistan onu yavuze ko ari ibiterasoni nibara kubona amashuri yisumbuye y'abakobwa muri afghanistan akwije umwaka yugawe hari nk'iri genekere- hari nk'iri genekerezaho mu mwaka uheze inyuma y'iminsi mike abatalibani bagarutse ku butegetsi bafashe ingingo yo kugurura amashuri yisumbuye yigako abahungu mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka uheze ubushikiranganji bw'inyigisho muri afghanistan bwaruguruye amashuri y'abakobwa ariko abategetsi b'abatalibani bayugara inyuma y'amasaha make cyane yuguruwe igisata cya uni kijeje gufasha muri afghanistan unama mu funyafunyo y'icyongereza kiremeza ko muri rusangi imiyabaga y'abana b'abakobwa bakozwe ko n'ino ngingo irenga barenga umuriyoni
washington ijwi ry'amerika
umukuru w'intamashinga amateka ya leta z'ubumwe za amerika nancy pelosi yaranibaguye ibitero azerbaijan iherutse kugaba muri armenia mu rugendo arimwo iyi yerevane ku murwa mukuru wa armenia nancy pelosi yavuze ko ibitero Az- azerbaijan yagavye muri armenia muri ino ndwi bihonyanga amategeko mu ndwi iheze bihonyanga amategeko kandi byahitanye abantu benshi ingabo za Ar- azerbaijan mu ndwi iheze zarasubiye gutana mu mitwe n'iza azerbaijan ku mipaka ibyo bihugu bihana abasirikare barenga amajana abiri muri rusangi baraguye muri iyo ntambara armenia yemeza ko abahaguye ku rugamba ku ruhande rwayo ari ijana na mirongo itatu na batanu
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza hayo n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu inshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i londres ubuzima bwiwe bwaranzwe na vyinshi birimwo ingendo yakoze ku mugabane wa afurika I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great uyu ni imperial umwamikazi family.
w'ubwongereza elizabeth wa kabiri aha muri make yagira ati ndabemereye ko ubuzima bwanje bwose nibwaba bugufi canke bukaba burebure nzobumara mu kubitangira no kwitangira inda y'ingoma twese dukomokamwo aya nakaba ari amwe mu majambo yavugiye mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'indwi ahimbaza imyaka mirongo ibiri n'umwe y'amavuko ico gihe yari avuye mu rugendo rwiwe rwa mbere yakoze ku mugabane wa afurika neza na neza muri afurika y'epfo turagaruka rero ku byaranze ubuzima bwiwe byimbitse hamwe n'ico bamwe n'abandi bamwibukirako muri ano makuru kandi turaja muri uganda aho abanyagihugu bafise ubwoba bw'inzara ishobora kubatera bivuye ku twabo basabikanije n'impunzi zo muri kongo nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri uno munsi arashingurwa na iteka i londres ku murwa mukuru w'ubwongereza elizabeth wa kabiri yashengeye afise imyaka mirongo icenda n'itandatu irimwo mirongo irindwi yamaze ku ngoma y'ubwami bw'ubwongereza yaguye mu ngoro yiwe iri muri ekose igenekerezo rya munani uku kwezi yashengeye ari kumwe n'umuryango wiwe mu bategetsi baharurwa mu majana bo hirya no hino ku isi baje kumuherekezanya iteka harimo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na madamu we jill biden baraye bamwunamiye imbere y'uko uwo mwami mushasha w'ubwongereza charles wa gatatu afungurira abategetsi b'imena baje guherekeza ubwa nyuma nyina wiwe elizabeth wa kabiri mu karere ka afurika y'ubuseruko abo ijwi rya amerika iza yamaze kumenya ko bari londres gushingura umwamikazi barimo perezida w'u rwanda paul kagame n'uwa tanzania madamu samia suluhu hassan hari benshi mu bategetsi bijya nino ku isi bari bipfuje kuza guherekezanya nyakwigendera elizabeth wa kabiri hari ku bwongereza bubankira ku mvu zitandukanye abandi ntibahabwa ubutumire ku mugabane wa afurika aha twavuga nka perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa ku yindi migabane abankiwe kuza canke batatumiwe barimo perezida w'uburusiya wa belarusi n'uwa myanmar korea ya ruguru iraza kuba ihari ariko iza guhagarikirwa n'uwuserukira ico gihugu mu bwongereza irani nayo nyene nuko nayo nyene iza kuba ihagarariwe na ambasador wayo mu bihugu vyatumiwe bifise dosiye vyagirizwa mu makungu harimo arabiya saudite igikomangoma c'ico gihugu mohamed bin salman yegekwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyeshamakuru jamal kashogi mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ari ku rutonde rw'abatumiwe mugenzi wacu rero jurika neza atwibutse bikuru vyaranze ubuzima bwa nyakwigendera elizabeth wa kabiri ashingurwa na iteka uno musi ku wa mbere umwamikazi elizabeth wa kabiri ni umwamikazi benshi mu banyagihugu b'ubwongereza bakiriho uyu munsi bamenye azwi nk'icitegererezo cy'igihugu ibihugu biri mu bwami bwiwe hamwe n'umuryango wa commonwealth w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza yikwegeye ko yigarurira inkomezi n'inyifato y'abongereza imbere y'uko anamenya y'uko azohava umwamikazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'indwi ahimbaza imyaka mirongo ibiri n'umwe y'amavuko yatanze ibiganiro ku mbonesha kure avuga ku rugendo rwiwe rwa mbere yakoze hanze y'umugabane wa buraya mu gihugu cya afurika y'epfo
ndabatangariza ko ubuzima bwanje bwose bugufi canke burebure buzobitangira bunitangira inda yacu y'ingoma ihambaye twese dukomokako
uwo mwaka nyene yabiranye n'umushikirangoma philippe yavukiye mu gihugu c'ubugiriki ku myaka mirongo ibiri n'itanu elizabeth yaroye ku ngoma inyuma y'urupfu rwa samuvyara george wa gatandatu yabonye impinduka zimbitse mu mibano y'abantu mu matwara yiwe yamaze imyaka irenga mirongo irindwi umwanya yagabishije ku kaga ko gutahakanuka ivyiyumviro vya kera mu gihe himakazwa uturusho tw'ivumbura rya none ubwa mbere yandika ku rubuga rwa twitter hari mu bihumbi bibiri na cumi na kane ni ibintu bikatagezeho yari umwamikazi wa mbere yaganje umwanya muremure kurusha abandi bami bose bo ku isi umwanditsi akaba n'umusesanguzi w'ivy'ibwami richard fitz williams
nk'umukuru wa commonwealth umwamikazi hari iby'abazwa bya kera ni nk'akahise kagoye kwiyemeza kuko wiyumvira ubwami nk'urugero amabi ya gikoroni ku vyerekeye umwamikazi wibaza ubwitange bwiwe ku muryango
umwamikazi elizabeth yaserukiye ubwongereza mu bucuti n'abo bose bari bafise indangagaciro zimwe nabwo z'ubwigenge ubungane na demokarasi mu buntu ahangana n'abatabikoze umwamikazi ntiyarabuze amakemwa mu gihugu ciwe bwite bamwe bamubona nk'igishushanyo c'urwego kitakigira ikibanza mu bihe vya none isi y'ubwisanzure n'ubwiyunge na demokarasi akabonwa nk'umutwaro ku munyagihugu w'umwongereza ariho itagisi urupfu rw'umuganwakazi w'icamamare dayana kabaye akaryo ku bamurwanya kumwagiriza ko yigize ikizeze yankawugira ico akoze aho yagira ico abwiye igihugu hari mu kuri kwinshi
ibyo ndababwiye ubu nk'umwamikazi n'umunyokuru mbivuze bivuye ku mushaha icya mbere nshaka kubaha diyane ubwanje yari ingabire idasanzwe nk'akiremwa muntu
umubano umwuzukuru wiwe umushikirangoma william na kate middleton wazanye amaraso mashasha mu rwego rwa kera cane igihe umushikirangoma harry yabirana n'umukinyi w'ireresi w'umunyamerikakazi michael elizabeth yari ku isonga ry'umuryango uboneka nk'ujana n'ibihe wari urangiranwa wagutse kandi uzwi n'isi nzima ariko hari ibihe bibi biwurindiriye umuhungu we wa kabiri umushikirangoma philippe yakoze ko amatohoza ku migenderanire afitaniye n'umuntu yahanishijwe kuba yasambanije umwana hari na megan bitandukanije n'umuryango w'ubwami kubera ivyagiriji vy'amacakubiri yafatiye ku rukoba urupfu rw'umushikirangoma philippe umugabo wa elizabeth mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe rwasize igicapo gihoraho umwamikazi yifashe igandaro mu gihe ikiza c'umugera wa virusi ya korona cariko kirandagata mw'ihanga ryiwe mu kwa cenda yemeje umushikiranganji wa mbere agira cumi na gatanu wo ku ntwaro yiwe igikorwa ca nyuma gikomeye yakoze ku mugaragaro umwamikazi elizabeth n'igihangange muri kahise ka kimwe mu bihugu rutura vyo kw'isi ikiraro hagati ya kahise k'ubukoroni bw'ubwongereza na kazoza k'ico gihugu nk'umufatanyabikorwa mu isi itandukanye cane rwose niyo yavukiyemwo agendera ubudagi mu bibiri na cumi na gatanu yavuze ku mpinduka zagutse yabereye gihamya In our lives, Mr. President, we have seen the worst mu buzima bwacu nyakubahwa perezida twarabonye amahano ariko kandi ni byiza ku mugabane wacu twariboneye ko ibintu bishobora guhinduka vuba mu neza ariko tunazi ko tubwirizwa gukora cyane kugira ngo tugumye inyungu z'inyuma y'intambara y'isi mu mugenzi wa cami mu bwongereza yo elizabeth abereye umurinzi ubu iri mu minwe y'abasamurarwa biwe mu gihe charles yitegurira kwima ingoma ubwongereza barazwe butandukanye bikomeye hafatiwe ku bitigiri by'abantu imico n'ubutunzi mu isi yahindutse nk'ikigwati iri mu byumvira indiri akazi kabo ko kwerekana igicapo cy'ubudahangarwa si yorora Helo Juri Kaneza urakoze kutwibutsa bikuru bikuru byaranze ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri kucengira kumbwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ko amakuru n'ibiganiro byacu vy'uno wa mbere biza gushimikira ku mihango yo gushingurana iteka umwamikazi w'ubwongereza Elizabeth wa kabiri ihava itangura mu masaha ari mbere turabatumiriye rero kuza gukurikira ivyo biganiro vyacu biza guca kuri radiyo n'imbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye zirimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter hose tukaba dukoresha izina rya radiyo yacu yacu VOA mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari nongereye ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika imiryango yo muri uganda yegereye umupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi zaturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo zari zimaze iminsi ziba imbere y'uko uganda izirukana ivuga ko igiye guhura n'ikibazo c'inzara kuko yasangiye ivyo yari itunze vyose n'impunzi inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru wacu muri uganda ignatius bahisi hafi y'ibyumweru bibiri birashize kuvaho abashinzwe umutekano wa uganda mu karere ka gisoro batangiye ibikorwa byo kuva impunzi zose mu byaro biri hafi n'umupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo bazishinja ko zanze kuja mu nkambi y'impunzi kandi zikanatura ahantu hatemerewe n'amategeko ijwi rya amerika ryaganiriye na bamwe mu baturage bagizweho ingaruka kubera kwakira impunzi mu byaro byabo steven rusangiza akomoka ahitwa gihuranda kamwe mu duce impunzi zari zimaze guturamo avuga ku bibazo bagize bitewe n'impunzi ko gusanga abantu baraje bafashe amashitingi bubatse mu butaka ryawe sipeshare mu bibaya bagakoresha ibiti byabo kubaka sherete ntabwo babisabye no kuzurirana mu bantu ugasanga nyine hajemo n'ubujura bwari bwiyongera ugasanga ibitoki bari kubyiba so nje kuri njewe kumva buriya kujana impunzi ngo zijaho zikwiriye kuba ari ikintu catunejeje cyane kubakira ni abavandimwe bamwe urasanga hari abakobwa twashingiyeyo hariyo babyara bacu wenda na ba mama niyo bavuye ariko nyine kubakira mu mago yacu hazaga mubyara wawe akazana n'abandi barindwi mugasangira uburyamo ugasanga ibyo kurya birashize umuyobozi w'akarere ka gisoro ebol bizimana yatangarijwe rya amerika ko leta itagize uruhare mu gusimbura ibyo impunzi zariye abaturage bo mu gace ayoboye bagiye guhura n'ikibazo cy'inzara gikomeye mu minsi ya vuba impunzi bucyambere barimo kuza umwe akahava undi akaza undi akahava undi akaza buri rugo barimo gusaba ibyo kurya icya kabiri ngo nta gitoki kikera ngo kirare mu murima bagicira hejuru bakakijyana ibirayi barimo kubitera nk'imbuto aho bagishinze ikirayi nk'imbuto bakongera bakateba bakakivanamo bakakijyana ikindi hari abantu barimo kuza bateye imbabazi umuturage akaba yabura uko abima kuko twebwe nk'abafumbira baratubwiye ngo mu gihe yesu azaza azavuga ngo mwafashije bande yesu ngo azavuga ngo nari nshonje ntimwamfungurira abafumbira bamaze kubona impunzi baravuze ngo wahabona ari ba bandi bo yesu yavuze ngo nari nshonje muramfungurira none ako kantu gatuma igihe baje kwa gatatu batanga ibyabo bagabana ku bishyimbo bagabana ku birayi bagabana ku kintu cyitwaga cyabaga mu nzu kuzigiza ibintu byo mu nzu noneho byashize bizimana akomeza kuvuga ko mirongo itandatu ku ijana by'impunzi zahisemo gusubira mu gihugu cyazo kirimo intambara kuruta kujya mu nkambi kandi benshi mu batahuka bakoresha umupaka muto wa Busanza ikitagoma ariko kuri uyu mupaka nyine abataha bahahurira n'abashaka bahunga aho barimo gusubira umuyobozi w'umujyi wo kuri uyu mupaka ku ruhande rwa Uganda Ndekezi Emmanuel avuga ko batemerera impunzi ishaka kuguma aho i Busanza icyo kibazo cya Kongo kiracyadukomereyemo ikiri gutuma bamwe bakavayo kandi abandi bagasubirayo kubera iki utabashakamo muri uyu mujyi hano nta nkambi mfiteho bagomba kujya mu nkambi bakarindwa na gavumenti kuko hano aho icyo bari gutinya muri kongo kandi ugahungira mu boda byatuzanira ingorane ku bo bari guhunga hano muri kitagoma na mupaka tawuni kanso ho turacameze neza nta mpunzi ziri kuva hano bugufi uretse impunzi ziri kuva iyo kure cyane abari kuza ni abari kuva kure bari kuja mu nkambi mu gihe ibyo byose bibaho hari ibimenyetso bigaragara by'ububabare ku ruhande rw'impunzi umwe mu bahisemo gusubira muri kongo yabwijwe rya amerika impamvu bibagora kuba mu nkambi sie tunarudi juu kwenye tulikuwa banatuambia turudie kongo ama twende mkade refugi tunasema tu turudie kongo Ndiyo, tunajua kama hakuna amani. Sasa tumekosa tufanye nini? Hatuna ya kufanya, tunahangaika.
Ati twe dusubiye iwacu kuko badusabye guhitamo kuja mu nkambi y'impunzi cyangwa gusubira muri Kongo, none duhisemo gusubirayo. Tuzi ko iwacu ari nta mahoro ariyo, ariko nta kundi twabigenza kuko mu nkambi abana bacu baraharwarira, ubuzima bwabo burakomeye cyane.
Ndiyo, ile ni kweli, hayakuwa mzuri, lakini mimi nika bigomba kuba ari icyemezo kitoroshe cyo guhitamo gusubira mu karere k'intambara aho kubaho kugeza ejo bundi bigoye guhanura kuruta guhitamo gutura mu nkambi y'impunzi hamwe n'ibibazo bifitanye isano nayo ariko ufite umutekano amakuru aturuka kongo yerekana ko igisirikare cya leta n'abakirwanya bagishamiranye ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
ijwi ry'amerika akanya n'ak'imikino na siporo turahera mu burundi aho umugwi wa mesaje ngozi iri mu kibanza ca mbere inyuma y'inkino itandatu mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi muri basketball naho nyuma yo gutsinda inkino zibiri wikurikiranya umurwi hurunani uzoserukira uburundi mu nkino zo kurondera imirwi izokina ihiganwa rya bal nta cizere kinini co kugera kure uri kurereka abakunzi bawo izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu kigali mu rwanda desire hatungimana uwo mugwi w'urunani mu nkino zari zateguwe kugira bagufashe kwitegurira amahiganwa wimirije yo kurondera imigwi izitabira inkino za bare ntiwitwaye neza mu rukino rwo kuruno w'imana rwo kurondera ikibanza cya gatatu watsinzwe na new star ku manota mirongo umunani na rimwe kuri mirongo umunani mu gihe mu rukino rw'igice cya kabiri gishiri cya nyuma wari watsinzwe na rezipo umumenyereza w'uwo mugwi kagabo aron ntiyanezerejwe n'uko abakinnyi biwe bigenjeje amenyesha ko habuze ishyaka risanzwe riranga umugwi runani muri rusange twatsinzwe kubera abakinnyi ni makini bari baziteguriye neza mu mutwe ubwabo imimenyerezo twari tuzifise shoze tona basanga abakinnyi bari redi gukina amamaci umugabo muri rusange twari dukina amamaci menshi kugira ngo dushobore kwitegura neza dukosa ko kudashaka gukina cyangwa kutaguruka gukina kera bituve mu mutwe kugira ngo tugende twiteguye neza mu gukina inkino nyinshi uwo mugwi w'urunani usanzwe ukundwa n'abantu benshi mu burundi kuri uno w'imana wakinye ushyigikiwe n'abakunzi bake cyane biturutse ku kuntu batanejereje abakunzi babo mu rukino rw'abahuje na rezipo aroni kagabo amenyesha ko bagiye gukora cyane kugira icyizere kigaruke mu mugwi wiwe ikigwa ikigwa turagifise kugira ngo ejo bukera tubikosore kugira ngo dusubire gusura isura nziza ku bakunzi bacu abafana si kenshi baduta nibaza yuko ni ikigwa nabone pasike yabwikorero siranse pare ni ikigwa tubonye kugira ngo dushobore kugarura icyizere mu bafana bacu kugira ngo dushobore gukora ibisigaye neza igihe uwo mugwi uri kuwitwara nabi yangi sisitazi zose ariko uburundi mu gisata cy'abigeme mu nkino z'akarere ka gatanu yo yabyifashemo neza mu gutsinda garadiyatozi ku manota mirongo itanu n'ane kuri mirongo ine n'icyenda garasiya niyongere kizigenza w'uwo mugwi amenyesha ko imyiteguro iri kwiragenda neza naho benshi bazo bari bashasha muri iryo higanwa arizera bagenzi be twebwe ntitugeze duhagarika amantenoma ntibaza yuko kwitegurira zone senke kiba cyabaye kimwe icyatumye dushobora kubatsinda uno munsi ko twagumije ko tuba tugiheza shampiyona turabye uko dukinye ntitwavuga ko twishimye cyane ariko tugiye kongereza kandi amamaci adufasha kugira ngo dusubire kandi tumenyerane ko haraciye ukwezi kose tudakina amaci nitwa ju tuzokorera ko muri ino minsi mu mupira w'amaguru naho kundwi igira gatandatu mu higanwa ry'uburundi bwose vitaro yatsinze tigre noir ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi musongati yatsinze buja city eka na egre noir yatsinze interstar ibitsindo bibiri nyene kuri kimwe olympic star yatsinze burundi sport dynamic ibitsindo bibiri ku busa mesaje ngozi nayo inganya na magara young boys ubusa ku bundi uwo mugwi wa mesaje ngozi ukaba uri mu kibanza ca mbere vy'imfatakibanza mu mupira w'amaguru nawo bakinira ku musenyi beach soccer ihiganwa kuri uno w'imana niho ryatangura sagasabre yatsinze azam beach ibitsindo umunani kuri bitanu beach boys itsinda indundi beach ibitsindo bine kuri kimwe mikimba yanganije na akademi wembo ibitsindo umunani ku bindi hacategwa za penaliti akademi wembo ikitahukana intsinzi yinjije zitanu kuri zine desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatunga imana ariko ucukurirwa mu ngata na mugenzi wawe jean claude munyandinda atubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika yakina imikino yayo yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku byo la confederation ikipe ya as kigali yakinnye na telekom yo muri jibuti muri uyu mukino wabereye kuri stade huye butare ikipe ya as kigali yasezereye telekom yitsinze igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na rashidi karisa ku munota mirongo itandatu na karindwi umukino ubanza wari wabereye muri jibuti telekom na as kigali zari zanganyije ubusa ku busa umutoza kasandira wa as kigali abona ko urugendo rwe ntawe ruragera ngo kuko intego yihaye ariyo kugera kure hashoboka ndetse akaba yatwara n'igikombe ntubwiye ko mfite intego zigarukira kuri inoza ya mbere cyangwa ikipe ya kabiri ntawe ndi kubeshya intego zanjye juse rusome nkuko nabivuze ubushize ndashaka ahashoboka ahakomeye cyane ahakomeye cyane rero ni igikombe abantu benshi bashobora kwibaza ati ntabwo byashoboka ikipe mu rwanda gutwara igikombe cyangwa kuba yagera no muri finale ariko niyo objective mfite mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya as kigali izahura na al nasiri yo muri libiya mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya apr fc yarasezerewe umukino wabereye muri tunisiya ejo ku cyumweru ikipe y'abasirikare b'u rwanda yananiwe kurusyaho mu mukino wayihuje na us monastir yo muri tunisiya muri uyu mukino ikipe ya us monastir yanyagiye apr fc imvura y'ibitego bine byose ku busa umukino ubanza wari wabereye mu rwanda kuri stade huye butare ikipe ya apr fc yari yatsinze us monastir igitego kimwe ku busa mu cyiciro gikurikiraho cy'irushanwa ryo guhatana igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya us monastir izahura n'igihangange national arahiri yo mu misiri tukiri mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu izahura n'ikipe y'igihugu ya libiya ku wa kane w'iki cyumweru uyu mukino uzabera muri libiya ni umukino ubanza mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri maroke mu mwaka utaha mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu umukino wo kwishyura hagati y'u rwanda na libiya uzabera kuri stade huye butare ku wa kabiri cyumweru gitaha ikipe izakuramo indi hagati ya libiya n'u rwanda mu cyiciro ikurikiraho izahura n'ikipe y'igihugu ya mari tukiri kandi mu ikipe y'igihugu ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi kwa cyenda amavubi y'u rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya gine ekwatoriyari umukino wa gicuti uzabera muri maroke umutoza w'u rwanda carlos fera ku wa gatanu w'icyumweru gishize yahamagaye abakinnyi makumyabiri n'ane azifashisha muri uwo mukino icyenda muri abo bakinnyi bakina muri shampiyona yo mu rwanda icumi babarizwa ku mugabane w'uburayi abakinnyi batatu bakina mu makipe yo ku mugabane w'afurika hanze y'u rwanda naho umukinnyi umwe kevin muhire akaba abarizwa muri aziya hari kandi umukinnyi umukinnyi umwe wahamagawe adafite ikipe n'imwe akinira ariwe Thierry Manzi uherutse gusezererwa na Forces Armées Royales yo muri Maroc ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse gukurwamo n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia mu cyiciro cya nyuma cy'amajonjora agamije guhatanira itike yo kuzerekeza muri Algeria mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo Championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN mu magambo y'igifaransa gusa amavubi y'u Rwanda aracyari mu majonjora yo mu itsinda rya cumi na kabiri mu guhatanira uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations kizakinirwa muri Cote d'ivoire mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri iri tsinda senegali niyo ya mbere ifite amanota atandatu mu mikino ibiri mozambique ikaba iya kabiri n'amanota ane amavubi y'u rwanda aza ku mwanya wa gatatu n'inota rimwe naho ikipe ya kane ari nayo ya nyuma ni benin ifite zeru yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro mwateguriwe mu ngaya mushikirizwa na joe diane ninahazwe dushimire mugenzi wacu diodone cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu vyanyu no mu banyu naho utaha turaza kongerera mu mwanya uri imbere mu biganiro biza kwibanda ku ishingurwa ry'umwamikazi w'ubwongereza elizabeth wa kabiri